radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi na FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingengo nkuru twabateguriye mu Rwanda kuri wa kane niho komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu umuryango w'umunyamakuru Theoneste Nsengimana wari wifuje gutanga kandidatire ye uravuga ko utazi aho aherereye ntekereza ko kuwa gatandatu ashobora kuba ariko wenda bamutwaye kuko ejo bundi kuwa gatandatu abampaye amakuru mu bo babana bagiye bampamagara bambwira ko ashobora kuba amaze nk'icyumweru bataza aho Chantal Umwari umugore wa Theoneste Nsengimana mu Burundi abanyagihugu baravuga ko ibiciro by'ibikenerwa by'ibanze byiyongereye ikindi gituma ibiciro biduga n'igihe abantu batagifise umwizero mu mafaranga yo muri icyo gihugu nk'abarundi benshi barafashe amafaranga y'amarundi menshi ugasanga barashobora kuyakoresha amafaranga y'amadovize kubera y'amarundi aguma atagaciro Diomede ninteretse impuguke mu by'ubukungu igisirikare cy'ubushinwa kigaragara nk'ikiriho kongera umubare w'abapilote b'indege za gisirikare bakomoka ku mugabane w'uburayi na amerika ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma igisirikare cy'ubushinwa kigaragara nk'ikirimo kongera umubare w'abapilote b'indege za gisirikare bakomoka ku mugabane w'uburayi na amerika kirifashisha amayeri akomeye kigamije kwigarura ubuhanga bw'abakomoka muri ibi bihugu leta zunze ubumwe za amerika na zimwe mu nshuti zayo za hafi cyane bafatanyije mu by'ubutasi batanze imbuzi ko igisirikare cy'ubushinwa kirimo gukoresha ibigo byigenga n'ibigo bikora akazi ko gushakisha abantu bafite ubumenyi no kubarangira ibindi bigo abo bahakaza abapilote bakomoka mu burayi na amerika batazi isano ibyo bigo bagiye gukorera bifitanye n'igisirikare cy'ubushinwa bakazajya kubimenya barakererewe leta zunze ubumwe za amerika na zimwe mu nshuti zayo za hafi cyane bafatanyije mu by'ubutasi baravuga ko ibi byose bigamije kugira ngo ubushinwa bushobore gutoza abantu babwo bakavukire kandi bushobore no kurahura ubwenge bw'imikorere bw'ingabo zirwanira mu kirere zo mu bihugu by'uburayi na amerika bityo umwitangirizwa ibihugu byari bifite ku bushinwa uba utaye agaciro inteko y'abacamanza mu rubanza rwa hunter biden umuhungu wa perezida wa amerika joe biden ku wa gatatu yumvise ubuhamya bw'umukozi w'ibiro bya amerika bishinzwe iperereza fbi erica johnson uyu yakoze iperereza ku muhungu wa perezida bivugwa ko yaguze imbunda ntoya mu gihe yakoreshaga ikiyobyabwenge cya kokayine ku wa kabiri urukiko rwumvise ko hunter biden yakoreshaga ibiyobyabwenge cyane kandi akaba yarabeshye igihe yuzuzaga impapuro zisabwa agiye kugura imbunda hunter biden habaye uwa mbere mu bana b'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi muri amerika ukurikiranyweho ibyaha n'urukiko uru rubanza rurabera muri leta ya delaware umuryango w'ukomokamo ikaba n'izingiro ry'abawushyigikiye muri politike Hunter kandi araregwa kuba yaramaze iminsi cumi n'umwe atunze intwaro mu buryo butemewe n'amategeko mu kwezi kwa cumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umukozi wa FBI Erica Johnson yatanze ubuhamya avuga ko abashinzwe iperereza babonye ibihamya birimo n'amafoto yerekana ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byakuwe muri mudasobwa ishaje yari itagikoreshwa ibi byabaye intwaro ikomeye ku barepublikani mu kunenga umuryango wa Biden umufasha wa perezida wa amerika Jill Biden nanone yari mu rukiko ku wa gatatu nk'uko byagenze kuva urubanza rugitangira perezida Joe Biden we ahari mu ruzinduko mu bufaransa yasohoye itangazo avuga ko atewe ishema n'umuhungu we uru rubanza rubaye hashize iminsi mike urukiko rwo muri New York ruhamije Donald Trump wahoze ari perezida wa amerika ibyaha by'uburiganya mu by'ubucuruzi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu na Ges Muhammad wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel arasaba rubanda gushyigikira ubukangurambaga yatangije bwo kwamagana ihohotera rishingiye ku gitsina rikorerwa impirimbanyi n'abigaragambije bafungiye muri gereza iyi mpirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ifunze yanditse ku rubuga rwa Instagram ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikoreshwa nk'intwaro z'iyicarubozo kandi gukubitwa gufata ku ngufu gutera ubwoba no guhatirwa kwemera ibyaha byifashishwa na za leta mu gucubya abazamagana yasabye izindi mfungwa gushyira hanze ibyo zikorerwa iyi nyandiko yavuze ku byerekeye iyicarubozo byakozwe muri gereza ya Karizak mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani avuga ko bamwe mu bategetsi ba repubulika ya kisilamu ya irani biyemereye ko bakoreye zimwe mu mfungwa ihohotera rishingiye ku gitsina gereza ya karizak iri mu majyepfo y'umurwa mukuru Tehran yamenyekanye cyane kubera iyicarubozo bivugwa ko ryakorerwaga abafungwa nyuma y'imyigaragambyo umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda yakurikiye amatora yabaye muri icyo gihugu umwe mu bategetsi bo muri afghanistan yatangaje ko umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru w'abataliban ushakishwa na leta zunze ubumwe za amerika yashoje uruzinduko rudasanzwe yagiriraga muri emirase yunze z'abarabu yavuze ko uwo muyobozi w'abataliban ushakishwa kubera iterabwoba yabonanye n'abategetsi bo muri emirase yunze z'abarabu nirwo ruzinduko rwa mbere minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri afghanistan sirajudin hakani yaragiriye hanze y'igihugu cye kuva abataliban bafata ubutegetsi mu myaka hafi itatu ishize gahunda ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga leta zunze ubumwe za amerika ishinzwe kurwanya iterabwoba ryo ku rwego mpuzamahanga yashyizeho miliyoni icumi z'amadolari y'amerika ku muntu uzatanga amakuru atuma hakani atabwa muri yombi perezida wa emirasi yunze z'abarabu sheikh muhammad bin yazid al nahyan yakiriye sirajuden hakani mu murwa mukuru abu dhabi ku wa kabiri nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta muri icyo gihugu byerekanye ifoto yabo bombi bakorana mu ntoki ntacyo leta zunze ubumwe za amerika yahise itangaza ku byerekeye uruzinduko rwa hakani n'ihura rye na perezida wa emirasi yunze z'abarabu umuvugizi wa guverinoma y'abatalibani kabul zaibullah mujahid yemeje iby'uru ruzinduko ariko nta byinshi yaruvuzeho gusa yavuze ko ukuriye urwego rw'iperereza muri afghanistan abdulhak wasik yaherekeje hakani muri urwo rugendo uyu leta zunze ubumwe za amerika yigeze kumufungira guantanamo mbere y'uko imurekura hamwe n'abandi barwanyi b'abataliban mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane baguranga umusirikare w'umunyamerika bow begdal abataliban bari bafite icyo gihe
urakoze jofwe mutagoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayi indwi gushika izayi indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda kuri wa kane niho komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu umuryango w'umunyamakuru teoneste nsengimana wari wifuje gutanga kandidatire ye uravuga ko utazi aho waherereye ni nyuma y'aho abantu batandukanye bagiye kumusura muri gereza afungiwemo bakamubura kigali eric wagira ubusha amakuru amaze iminsi mike acicikana ku mbuga nkoranyambaga nka x rwahoze rwitwa twitter aremeza ko umunyamakuru teoneste nsengimana yaba yarabuze hari ibaruwa iri guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko yanditswe ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka iyo baruwa yashyizweho imikono n'umunyamakuru teoneste nsengimana bigaragara ko yayandikiye ubutegetsi bwa gereza ya nyarugenge mageragira imufunze yabusabaga uruhushya rwo kujya gukusanya imikono y'abamushyigikira kugira ngo atange kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka umugore we chantal umwari yahamirije ijwi rya amerika ko iyo baruwa igaragara ko urupapuro rwo mu ikaye ntoya y'utuzu n'umukono w'ikaramu y'ubururu ari umwimerere twemeze ko uriya mukono w'iriya baruwa yandikishije intoki ari uw'umugabo wawe nsengimana
umwari avuga ko umugabo we yari yanditse amabaruwa abiri imwe yageneye gereza n'iyo yahaye umugore we gusa ashimangira ko iyo yageneye gereza hesi yirigisa yasabaga uruhushya rwo kugira ngo asohoke ajya gutanga kandidatire no gukusanya imikono y'abamushyigikira waba waramenye niba baramusubije cyangwa bataramusubije ntabwo bamusubije kuko uwo munsi wo kwa gatandatu nagiyeyo nasanze umutekano wakajijwe yarayitanze ku wa kane ariko ambwira ko batari bamusubiza ntekereza ko ku wa gatandatu ashobora kuba ariko wenda bamutwaye kuko ejo bundi ku wa gatandatu abamuhaye amakuru mu bo babana bagiye bampamagara bambwira ko ashobora kuba amaze nk'icyumweru bataza iwabo hari indi wari umugore wa nsengimana yandikiye minisiteri y'ubutabera n'izindi nzego bakorana asaba ko umugabo we yarenganurwa muri iyi mbaruwa yo ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka madamu chantal umwari avuga ko kumufungira umugabo mu gihe gisaga imyaka ibiri hatagaragaza ibyo aregwa ngo abashe kubyireguraho byamugizeho ingaruka zikomeye umwari ashingira kuri izo baruwa zombi nka nyirabayazana wo kuba atazi aho umugabo we aherereye ngewe ndatekereza ko kuko kuva yatanga iriya letre ya kandidatire yambwiye ko nyine aribwo batangiye gukaza umutekano cyane hazamo n'abandi bantu badasanzwe Eh, ntekereza ko rero wenda ariyo yaba ari impamvu ariko nanone nkaba nibaza ko ari ugusaba gusaba ntabwo yari busabe ngo anihe Eh, iyo babona bitari bukunde bari bumuhakanire nk'uko bisanzwe muri serivisi nyarwanda mu gushaka kumenya iby'irengero ry'umunyamakuru Theoneste Nsengimana ijwi ry'Amerika yahamagaye madamu Therese Kubwimana uvugira urwego rw'amagereza mu Rwanda ntiyitabye telefone y'ijwi ry'Amerika ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwohereje ku rubuga rwa WhatsApp kugeza kuri iyi saha dutangarije iyi nkuru umugore wa Nsengimana yamenyesheje ijwi rya Amerika ko yavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda akamubwira ko umugabo we ahari ariko ko hari amakosa yakoze ari mu bihano bitamwemerera gusurwa gusa yongeyeho ko madamu Kubwimana atamusobanurira inyito y'ayo makosa barega Nsengimana n'igihe igihano cyazarangirira kugira ngo yemererwe gusurwa iyo uwo muvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda aza kwitabira ibiganiro byacu yari gusubiza ku bwoko bw'amakosa yemeza ko bahaniye Nsengimana akaba yanasubiza niba amategeko ateganya ko gereza ishobora gutanga ibindi bihano byiyongera ku bitangwa n'inkiko ku mbuga nkoranyambaga bamwe ntibabura gukeka ko Nsengimana yaba yarakorewe ibikorwa by'iyicarubozo gereza imufunze igahitamo kwanga ko yajya ahagaragara ayo makuru ijwi rya Amerika ntiryabashije kuyagenzura ngo riyahamye kugeza ubu mu nkiko z'u Rwanda haraburanishwa imanza z'abari abayobozi b'amagereza n'abafungwa baregwa ibyaha by'iyicarubozo mu magereza impungenge ku mugore wa Nsengimana umaze kumusura inshuro ebyiri akamubura zirakomeza kwiyongera kuva namubura bataranansubiza urumva nawe umuntu ntabwo yasinziraga wibazaga abantu ntibagusobanuriye aricyo bashinzwe kuko niba umuntu atakubwiye atari mu gihano kizarangira wenda mu gihe kingana gutya Oh, ari icyifuzo bambwiza ukuri cyangwa nkaba nanamubasha kubonana nawe nkamenya koko niba ari muzima kuko ababanaga nawe bambwiye ko bamutwaye nabi urumva ntabwo bareka kugira impungenge nawe Theoneste Nsengimana ni umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com cyo kuri murandasi ndetse na umubavu TV online yo ku muyoboro wa YouTube. Aregwa ibyaha byo gutangaza impuha no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi bikomoka ku biganiro yatambukije kuri YouTube ku munsi batangagaho ibihembo mu Bubiligi ku bagore b'indashyikirwa mu nzego zitandukanye uzwi nka Ingabire Day ni umunsi witiriwe umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Madame Ingabire Victoire Umuhoza imyaka igiye kuzura itatu Nsengimana ataraburanishwa. Erika bugira ubusa ijwi ry'Amerika Amerika i Kigali.
mu burundi abanyagihugu baravuga ko ibiciro by'ibikenerwa by'ibanze byiyongereye diomede ninteretse impuguke mu by'ubukungu arasobanura igitera izamuka ry'ibiciro yavuganye na mugenzi wacu oriyani itanga ishaka iduga ry'ibiciro nashaka ndabwire ko atari ubwa mbere muri igihugu cy'u Burundi ibiciro biduga ariko nk'uko bibajije muri ino minsi byabaye akananira abahinga Eh, ubwa mbere umuntu yavuga yuko icyabitumye ni uko eh, aba- la domande yabaye nini cyane ugereranije n'umwimbo usanzwe uhari Eh, icya kabiri umuntu yavuga yuko ibibazo bya politiki byaratumye naho nyine eh, na cyane cyane ibi bya politiki by'ubutunzi mu amafaranga y'agaciro y'amarundi uburundi bwagiye buratakaza nk'ubu umuntu yavuga yuko ugereranije n'amadolari ubona ko avuga yuko amafaranga ah, ari ibihumbi bibiri n'amajana umunani dolari mugabo kuri marishe ntware ma- i- isoko y'ikinywabi amafaranga ibi- ah, ibihumbi bishika bitanu cyangwa bitandatu ivyo rero vyaratumye abantu ivyo bintu biduga ikindi gituma ibiciro biduga n'igihe abantu batagifise umwizero mu mafaranga yo muri ico gihugu nk'abarundi benshi barafashe amafaranga y'amarundi menshi ugasanga barashobora kuyakoresha amafaranga y'amadovize kubera y'amarundi aguma atagaciro ivyo bintu rero bituma eh, haba eh, umwizero muke mu mafaranga kuko amafaranga agira agaciro iyo abantu bafise ku mwizero ikindi kumbura abantu batavuga mugabo naco nyine umuntu yovuga eh, ni iki cerekeye eh, yuko eh, abantu baragwiriye naho nyine umuntu yobivuga mugabo umwimbu ntiwabandanya ukurikira umurindi wo kugwira kw'abantu ikindi umuntu yovuga ni uko ibyo bita refacte de production byaraduze cyane aha twavuga nka cyane cyane nk'ibi nyine bya karubira eh, ufatiye nkara nk'abarimyi basanga bo ba- ba- bakoresha eh, amazutu mubona aho bi- guherera aho babirimira ukabijyana mu isoko eh, igitoro cyaduze inshuro mirongo itanu n'umunani ku ijana mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu urumva rero ibyo bintu byose ku murimyi byagiye bisiga imvune ibiciro bica biduga nk'uko nyine kuko urumva haba ku birima no kubicikana ku isoko mu ncamake n'ibyo byagiye biraba kandi ubu bizoduga cyane kuko igitoro n'ikigo kiraboneka kandi urumva ese twavuga bimwe twavuga twavuga refacte de production bituma umwimbu ushoboka nta ntibiriko birakorwa none professeur inyishu yoba iyihe mwotubwira yoba ari iyihe ubwa mbere ikintu gishoboka urumva ni ugutegekanya gutegekanya ni ukuvuga kugira bije ijyanye n'izo ngorane zisanzwe zihari igihugu kiza kugerageza kwegereza iyi marishe yo mu kinywabi n'iyi marishe ofisiyeri muri beri bavuga ko ariyo miriwisa idolari bikagera kwegerana kujya ko mu buganda kujya ko muri tanzania kujya ko muri kenya ugiye kuri muri banki baguha amafaranga y'agaciro ubahaye amafaranga yo hanze ubaye amafaranga y'amakenya cyangwa y'amaganda icyo ni cya mbere ikindi umuntu yovuga ni uko leta igerageza ibibazo bya karubira bigatorerwa umuti na cyane cyane ko biri mu mafagitire do porodikisiyo kuko uko ibintu byose bituma umwimbu ukora uko usanga atabihari umwimbu uzuma ugabanuka kandi biduga cyane cyane biduga rwose izi ikindi cya gatatu nko mu buganda na nk'akarere cyangwa no mu bushinwa harageze igihe ugasanga kubera bafite imigambi myiza bagashobora kudevarura n'amafaranga yabo kugira ibihugu bisanzwe biri muri ako karere nk'abanyamerika n'abandi baze kurangura mu gihugu cyo mu bushinwa no mu buganda murazi yuko nk'akarorero amaganda yarigeze kuba ari munsi y'amafaranga y'amarundi abarundi bakajya kurangura mu buganda ari munsi y'amafaranga yo mu rwanda ari munsi y'amafaranga y'abatanzaniya mugabo icyo gihe ni uko n'igihe hoba hariho umwimbu ubu rero sinibaza turanze aho tugeze ko bufatiye iyo ngingo kuko urabona yuko nk'ubu nk'ikiyeri nk'ubu urabona nka bararodi yari ifise ibintu bishika cumi na bitandatu idandaza ufatiye amafanta inzoga n'ibindi ariko urabona ko ikora ibintu bike cyane ibyo bari nk'indwi cyangwa umunani kandi naho nyine bigaboneka nabi nabi icyo yokora rero niko ndavuga cyane cyane ni ukudiversifya ni ukuvuga kurondera ayandi masoko y'amafaranga na cyane cyane cyane gukomeza amashyirahamwe asanzwe ashobora kuzana amafaranga y'agaciro nk'akarorero nk'ibi by'amaminere bimaze iminsi myinshi bitimbugwa kandi bihari bavuga ko bihari ibyo nabyo ni ibintu byotuma kumbure iki kibazo cy'amadovize ikibazo cy'uko akenye ibintu byankenerwa bikabura cyo ashobora gutorera inyishu
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyamakuru bahunze intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu baravuga ko bariho bahura n'ingorane zikomeye umunyamakuru jimishukurani bakomera yasuye abahungiye mu nkambi zo mu mujyi wa goma kimwe n'abaturage bahunze intambara baturutse mu teritwari ya rucuru na masisi ubu bakaba bari mu nkambi z'impunzi zitandukanye zo mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo abanyamakuru bari basanzwe bakorera mu bice biberamo imirwano nabo barimo guca mu buzima bugoye abenshi muri bo bari basanzwe bakorera ibitangazamakuru bitandukanye byo mu teritwari ya masisi na rucuru mbere y'uko bahunga bakerekeza hano mu mujyi wa goma abijwi ry'amerika yavugishije bemeza ko kuva bagera mu nkambi z'impunzi ubuzima bwabo bwahindutse cyane uyu ni bwana macozi muhindo somalia wakoreraga radiyo y'abaturage ya mweso mu teritwari ya masisi wakati vita ilifika tukakimbia wakati tulikimbia ila ubwo imirwano yadusangaga mu duce twari turimo buri wese yaciye ukwe nta munyamakuru n'umwe watekereje kuba yagira icyo dutwara nk'igikoresho cya radiyo twarirutse tugera hano mu mujyi wa goma nta kazi dufite ibaze kuba wari umunyamakuru ukisanga mu buzima bw'ubuhunzi biragoye cyane rwose nakoraga akazi kanjye nk'umunyamakuru ariko ubu ngubu ndi mu nkambi nta byo gukora dufite ubuzima butubanye bubi cyane uretse leta n'andi mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ntacyo arakora kuko bose baradutereranye
abenshi mu banyamakuru bahunze bagiye bata radiyo zabo ku misozi kubera urufaya rw'amasasu rwabavugiraga hejuru icyo gihe byari bigoye kuba hari uwatekereza guhungana ibikoresho bya radiyo ariko isimayeli matungulu umuyobozi wa radiyo y'abaturage ya sake mu teritwari ya masisi we na bagenzi be bahunganye ibikoresho bimwe bya radiyo yabo iyi radiyo ubu irimo gukorera mu nkambi y'impunzi ya rushagara muri karitsiye ya mugunga mu mujyi wa goma urugendo rwo kuvana radiyo sake aho yakoreraga akayigeza mu mujyi wa goma rwamubanye rurerure cyane twebwe imirwano yadusanze mu mujyi muto wa sake aho twari dusanzwe dukorera akazi kacu k'itangazamakuru njye na bagenzi banjye nta kindi twafashe uretse kwirukankira ibikoresho bimwe na bimwe bya radiyo radiyo yacu yari mu musozi kugira ngo tuhagere byadufashe iminota myinshi cyane tukihagera twafashe ibyo twagombaga gufata dutangira kwiruka kimwe n'abandi urugendo rwo kuva sake tuza hano goma twarugiye n'amaguru duhetse ibikoresho bya radiyo twaraje dusorera mu nkambi hano muri goma ubuzima nabwo buba bubi cyane nibwo twahisemo kwishyira hamwe dushakisha amafaranga make radiyo tuyishyira hano mu nkambi dutangira gukora redio ikasimama na kwa sasa tuendelea kutumika uyavuga ko nubwo gahunda zose z'iyi radiyo zirimo gushyirwa ku murongo yemeza ko bitamworoheye kubera ubuzima bugoye barimo gucamo zimwe mu mbogamizi bahura nazo ni nko kubura ibikoresho bya ngombwa ndio wakati tulikuwa sake tulikuwa tumika moto uh, ubwo twakoreraga mu mujyi wa sake twakoraga amasaha makumyabiri n'ane nta na rimwe twigeraga dufunga radiyo ariko ahangaha ibibazo ni byinshi umuriro ntawo mbese usanga ibintu byose bihenze twebwe rero twari tumenyereye ubuzima bwo muri sake gukorera ahangaha biragoye wowe ubwawe urabona ubungubu turi gukorera mu nkambi y'impunzi ni ibintu bitugoye cyane kuko dukeneye ibintu byinshi ubungubu urabona abanyamakuru bose bari gukora nta mushahara bafite ni kwa gukunda akazi gusa msaada kwa waandishi wa habari ambao wanaishi katika makempi mbalimbali kimwe n'abandi banyamakuru Ismael Matungulu na bagenzi be bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga aho batakibona uko bakora akazi kabo neza nk'uko byari bisanzwe mbere y'uko bahunga tunakuwa wanga wa vita katika jimbo letu abanyamakuru twese twagizweho n'ingaruka mbi z'intambara kimwe n'abandi bakongomani bose ubu ngubu rero icyo dusaba ni uko leta yacu yatwitaho natwe kimwe nk'abandi ubu ngubu nkatwe aha ngaha dukeneye ibikoresho kuko bimwe byatakaye ndetse tukaba tubura uko dukomeza ibiganiro n'ibihanganira bifashe kuko ubuzima turimo gucamo bugoye leta yacu tuyisaba ko yadufasha kuduha ibikoresho bya radiyo kubera ko radiyo nikora neza abaturage tuzabaha amakuru ku gihe gikwiye icyo nicyo dukeneye gusa kurusha ibindi natwe dukeneye kubona guverinoma itwitaho tumenye ko kiri mu gihugu kiduhangayikira bamwe mu baturage bahunze imirwano baturutse mu teritwari ya Masisi na Rucuru nabo bavuga ko kuba batacyumva radiyo bari bamenyereye zakoreraga mu cyaro bibatera ubwigunge uyu ni bwana Shamavu Shikanyi wahunze aturutse mu gace ka Karuba mu teritwari ya Masisi radiyo yabifitiye akamaro bitewe n'amagumu yo mu rugo tugira tukajya ku radiyo ikadushayigira ku marusiteso yo dufite mu ndimi abajambazi badutera tukayivuganira ku radiyo mu gihe zikiba akajya ku radiyo uretse intambara abanyamakuru benshi bahunze bavuga ko hari izindi mpamvu zikomeye zabateye kuva mu byabo muri byo harimo kubura ubwisanzure bw'umwuga wabo nabaga ndimo nko gutembera nahura n'abariya bamwe nyine bagiye bitwaza imirwanisho bakaba bahamagarika ati niwo twumva uri journaliste nimwe mudutangira amakuru twagendaga twakwa na bimwe na bimwe mu mayira ubwo rero bigatuma noneho tuvuga duti uwaba yiviriye ahangaha e, tukagira n'ubwoba ko bashobora no kuza bagera ku maradiyo dukoreraho kuba basanga tutari gukora bakaba banavuga ati mutuvugire ibingibi tugasanga nabyo byadushira mu danje byose bikaba byaratumye duhunga kuvaho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mirongo icyenda na karindwi ku ijana by'abanyamakuru barahunze radiyo zigera kuri mirongo irindwi n'enye nazo zirafunga kubera umutekano muke mu duce zari zisanzwe zikoreramo abanyamakuru bahunze imirwano ntabwo barahabwa ubufasha bwihariye haba ubuturutse kuri guverinoma cyangwa se ku mashyirahamwe atabogamiye kuri leta jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zisobanura imigendekere y'amatora muri amerika toma kamirinda aragaruka ku byo ushaka kuba perezida agomba kuba yujuje ese buri wese ashobora kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika oya kubera iki kubera gusa iby'itegeko nshinga ry'igihugu riteganya itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryanditswe mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi n'inama y'intumwa za leta cumi n'eshatu za mbere na mbere zayishinze arizo new hampshire massachusetts rhode island connecticut new york new jersey pennsylvania delaware maryland virginia north carolina south carolina na georgia zose ziri mu burasirazuba bw'igihugu itegeko nshinga ryatangiye gukurikizwa no kubahirizwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda rimaze kwemezwa no kwinjizwa mu mategeko bwite yazo na leta icyenda muri zo nk'uko umushinga waryo wo ku ikubitiro wabisabaga kugira ngo wiyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu iri tegeko nshinga rivuga ko ugomba kuba wujuje ibintu bitatu kuba ufite byibura imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko kuba uri umunyamerika kavukire no kuba warabaye mu gihugu utahava byibura imyaka cumi n'ine ku birebana n'imyaka y'ubukure abanditse itegeko nshinga batekereje ku bushishozi no gushyira mu gaciro babigiyeho impaka cyane baza kwemeranwa rero ku myaka mirongo itatu n'itanu kuri kandida perezida na kandida visi perezida ariko rero umuntu ashobora kwemererwa kwiyamamaza afite imyaka mirongo itatu n'ine niba aramutse atowe azaba yujuje imyaka mirongo itatu n'itanu nyuma y'amatora igihe cyo kurahira ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere atangiye rero imirimo ye y'umukuru w'igihugu ku by'ubwenegihugu kavukire bangaga ko amahanga yivanga mu micungire y'igihugu cyabo kuba umwenegihugu kavukire bisobanuye ko ugomba kuba waravutse ku babyeyi bafite ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za amerika ntugomba rero kuba warabuhawe ari uko ugeze muri leta zunze ubumwe za amerika
washington ijwi rya amerika hejuru y'ibintu bitatu by'ibanze umuntu ushaka kuba umukuru w'igihugu asabwa ari byo rero ubwenegihugu ubukure no gutura abanyamerika baje kongeraho ivugurura rya cumi na kane n'irya makumyabiri na kabiri mu itegeko nshinga irya cumi na kane ryemejwe burundu mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani rivuga ko nta muntu wemerewe kuba perezida cyangwa visi perezida niba yarigeze kwigomeka ku gihugu byaturutse ku ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu barishyizeho banga ko abantu bayishoje bategeka igihugu n'ubu hagize uhamwa n'icyaha cyo kwigomeka ku gihugu ntiyakwemererwa kwiyamamaza naho ivugurura rya makumyabiri na kabiri ryemejwe burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe rivuga ko perezida wa repubulika adashobora gutegeka manda zirenze ebyiri bivuze ko umuntu wategetse manda ebyiri zaba zikurikiranye cyangwa zidakurikiranye adashobora kwemererwa kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ariko rero nk'uko abahanga mu by'amategeko n'amateka birebana n'itegeko nshinga babibona iri vugurura rya makumyabiri na kabiri ntirisobanura niba umuntu wabaye umukuru w'igihugu manda ebyiri adashobora kwiyamamariza kuba visi perezida wa repubulika bityo rero ntisobanura niba adashobora kuba umukuru w'igihugu perezida yungirije aramutse avuye ku butegetsi kubera impamvu nazo ziteganyijwe n'itegeko nshinga ikindi itegeko nshinga ritavuga ni icyo kuba umuntu ushaka kuba umukuru w'igihugu yarahamijwe ibyaha n'inkiko nta na hamwe itegeko nshinga rivuga ko bishobora kumubera impamvu yo kutemererwa kwiyamamaza yemwe nta n'irindi tegeko ririho ribimubuza ndetse hari uwigeze kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri kandi yari muri gereza yo ku rwego rw'igihugu yitwa Eugene Debs yari umukuru w'ishyaka rya gisosiyalisite ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yavugiye ku karubanda disikuru ihamagarira abanyamerika kwanga kwinjira mu gisirikari kandi igihugu cyarimo kirwana mu ntambara ya mbere y'isi yose inzego z'ubutabera zasanze bishobora kuba ari icyaha cyitwa sedition mu cyongereza ni ukuvuga imyitwarire iganisha ku kwigomeka ku gihugu yatawe muri yombi nyuma y'ibyumweru bibiri ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yaraburanishijwe aratsindwa ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yakatiwe gufungwa imyaka icumi yarajuriye urubanza rwe ruza kurangizwa burundu n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ku itariki ya cumi y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda narwo rwaciye iteka rugumishaho icyaha n'igihano icyo gihe cyose ariko debs yaburanye yidegembya yinjiye gereza ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda Eugene Debs yiyamamaje rero afunze mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri kandi komisiyo y'amatora yo ku rwego rw'igihugu yemeye kandidatire ye yabonye amajwi atatu n'ibice bitanu ku ijana mu yandi magambo ibyanditse mu itegeko nshinga nibyo byonyine bikurikizwa kugira ngo umuntu yemererwe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi aboro babiri ntibasangira umwerera umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana